iri ni ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri musi wa mbere itariki mirongo ibiri na zitanu y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na federike nkurikije ateranije ibiganiro vy'uyu munsi ubwa mbere hoho nagira mpoze umuryango wiwe umukenyezi yasize n'abana asize n'abandi mu muryango wiwe uyu ni perezida silvestre ntibantunganya yahoze arongoye burundi avuga kwigandagurwa rya zedi feruzi yahora arongoye umugambwe w'ipd iki kiganiro hamwe n'ayandi makuru twateguriye turakigaruka ko mu kanya kari imbere reka ariko dutangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikiriza na mugenzi wacu eugenie mukankusi mwaramutse neza eugenie umwanya n'uwawe udushikiriza amakuru aduteguriye
waramutse nawe frederic bwakeye neza nshuti muduteze amatwi ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'uburundi riravuga ko rivuye mu biganiro by'amahoro na guverinoma ibiganiro bishyigikiwe na oni ibi ni nyuma y'uko umwe mu bayobozi baryo arashwe agahitanwa n'amasasu yaturutse mu modoka zedi feruzi wo mu ishyaka union pour la paix et le développement upd mu magambo ahinnye yashyinguwe ejo ku cyumweru umunsi umwe nyuma y'uko arashwe hamwe n'uwamurindaga biciwe mu murwa mukuru bujumbura abantu ibihumbi byinshi batavuga rumwe n'ubutegetsi baherekeje isanduku yarimo umurambo we mu nzira zerekezaga ku irimbi ry'abayisilamu tukivuga ku burundi perezida Pierre Nkurunziza yasabye ko hakorwa iperereza ryihutiwe ku bwicanyi bwakorewe uwo zedi feruzi wari umuyobozi w'ishyaka UPD nk'uko bivugwa n'umuvugizi wa perezida w'iri nyamitwe bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi n'imiryango sosiyete sivile bamaganiye urupfu rwa feruzi kuri bwana nkuru nziza cyakora umuvugizi wa perezida w'iri nyamitwe avuga ko perezida n'ishyaka riri ku buyobozi cndd fdd ntaho rihuriye n'ubwo bwicanyi abanyetiyopiya ejo ku cyumweru bitabiriye amatora byitezwe ko azaha ishyaka riri ku buyobozi eprdf indi manda y'imyaka itanu nta rugomo rwatangajwe muri aya matora kandi indorerezi za afurika yiyunze zavuze ko yabaye mu bwitonzi cyakora amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko amatora atakozwe mu bwisanzure kandi ko yari abogamye kubera ko abategetsi muri etiyopiya bafite akamenyero ko gucecekesha abivumbuye bakoresheje kubatoteza no kubafunga ishyaka eprdf ethiopia people's revolutionary democratic front rihakana ibyo riregwa kandi rivuga ko abanyetiyopiya bashyigikiye ibyo ryagejeje ku gihugu mu kongera ubukungu abantu miliyoni hafi mirongo itatu n'ebyiri biyandikishije gutora amajwi ya mbere yitezwa mu minsi ibiri kugeza kuri itanu aya nyuma hazamenyekana bitarenze itariki makumyabiri n'ebyiri y'ukwezi gutaha kwa gatandatu guverinoma ya somaliya yavuze ko umwe mu badepite yiciwe i mogadishu kuwa gatandatu arashwe n'abasirikare b'igihugu batabigambiriye minisitiri w'ingabo wa somaliya avuga ko abasirikare barekuriye amasasu ku modoka ya depite yusufu diri kubera ko baketse ko ari umwiyahuzi wari ugiye gutega bombe umuvugizi wa minisitiri w'ingabo avuga ko umushoferi wa diriri yitambitse imbere abuze imodoka y'abasirikari guhita kandi ko atubahirije ibimenyetso ngo ahagarare abategetsi muri amerika ejo ku cyumweru bamaganye ingabo za iraki kuba zaratumye umutwe wa eta islamike ukomeza gufata ibice by'igihugu muri iyi minsi ishize ibi ni mu gihe hari amakuru harimo kumenyekana ko umutwe w'abarwanyi wafashe ikindi gice cyo ku mupaka ko wishe n'abanyasiriya amagana
murakoze eugenie ku makuru heje kudushikiriza zed feruzi arongoye umugambwe w'ipd zigamibanga yarishwe arashwe mu mutwe n'abantu bataramenyekana ku munsi wa gatandatu yapfanywe n'umucungerera ubuzima abandi babiri barashwe bariko baravugwa undi yakomerekejwe n'izo nkozi z'ikibi ni jean batiste bireha umumenyeshamakuru wa bonesha fm iryo bara ryabereye muri komine ngagara quartier ya kane ku metero cumi yo ku rugo iwe ejo ku munsi wa mungu niho yafubwa iyi nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu desire hatungimana الله أكبر
من هاديت تباركت ربنا وتعاليت Ico ni igisabisho catanguriye imigigwa yo gushingura Z Feruzi yitavye Imana kuri uno wa gatandatu agandaguwe n'abantu bataramenyekana. Inyuma y'ico gisabisho amarira yari menshi cane na cane cane mu bakenyezi. Marina Barampama umunyamabanga mukuru w'umugambwe IPD zigamibanga amenyesha ko bibabaje cane kubona indongozi y'umugambwe igandagurwa bunyamaswa.
umugambwe ipedeze gamibanga n'ibintu biteye agahinda kubona yuko umuntu w'umushinga ntaye nkurya ashobora kugandagurwa gutyo bunyamaswa hama ntagire umuntu n'umwe amugarukira ntihagire n'indongozi ziza kuraba ibyo ari byo ni ibintu biteye agahinda ukamengo abanyagihugu ntitugifise abadutwara ntitugifise abatunezwe muri iki gihugu ni ibintu bibabaje kandi biteye agahinda rwose Uwo munyamabanga mukuru wa IPD zigamibanga amenyesha ko batazodohoka mu kwiyamiriza ko Petero Nkurunziza yosubira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu.
murazi yuko mugambwe ipedeze gamibanga wamaze kwiyangaja kurwanya ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu kidaciye mu mategeko umugambwe rero ipedeze gamibanga warafashe iya mbere kandi tugahamagarira abanywanyi bacu kuguma ah, bahagaze neza kugira ngo ico kiringo ca gatatu uno munsi kiriko kirazana amarira mu barundi yuko toguma tugiharanira kugira ngo umukuru w'igihugu ntatware ico kiringo kigira gatatu hama uburundi bwubahirize amasezerano y'iyarusha kuko ayo masezerano y'iyarusha niyo yaduhaye amahoro muri iyi myaka cumi nta muntu yaduhaye amahoro ayo mahoro twayahawe n'amasezerano y'iyarusha Isange Ndakumana wo mu mugambwe Frode Bunyakuri akaba amenyesha ko ari biterasoni kubona indongozi y'umugambwe igandagurwa leta ntiharenguke.
ibi ni ibintu by'ibiterasoni twabyakiranye umubabaro mwinshi umubabaro kubona tugeze aho eh, muri iki gihugu cacu eh, abarongoye abandi nkuze diferuzi arongoye umugambwe ipedezi gamibanga agandagurwa nk'inyamaswa ibiteye isoni kandi nuko ibi bibaye amatwa dusumira twabajije abari ngaha batubwira yuko ubutegetsi butaje kuraba ibyaraye bishitse ngo buheze nabwo kuri ubu ugire ico buterereye muri ibi bintu uwo menga rero nta leta iri ngaha muri iki gihugu Leta y'u Burundi rero naho itashoboye kuhashika yaciye isohora itangazo inyuma y'ugo rupfu rwa Z Feruz aho imenyesha ko yakiranye agahinda igandagurwa rya Z Feruzi ikabitera ivyatsi abo babisha ataco bagera umutwe Leta y'u Burundi ikabimenyesha ko hagiye gukorwa amatohoza kugira abakoze iryo bara bamenyekane Leta ikaba isaba abanyagihugu kuguma batekanye ikamenyesha ko izokora ibishoboka byose kugira icungere umutekano w'abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi tubibutse ko Zed Feruz yapfanye n'umucungerera ubuzima babiri bandi bamucungerera ubuzima barakomereka co kimwe n'umumenyeshamakuru wa Bonesha FM Jean Baptiste Bireha Desire Atungimana Bujumbura ijwi rya Amerika tukivuga kuri iryo gandagurwa nyene perezida Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi yaragize ico avuga mu kiganiro yahaye radio ijwi ry'Amerika tumutega amatwi Eh, ubwa mbere hoho nagira mpoze umuryango wiwe umukenyezi yasize n'abana asize n'abandi mu muryango wiwe kuko urupfu nk'ubwo urumva uwa- abambere urabaza ni mu muryango ngabo kandi abo bandi rurabaza nabo bari basangiye urugamba rwa politiki reka mbere rurababaza n'igihugu kuko buriya iyo uriko uragira politike uba ushaka kugira politike iteza imbere igihugu urumva rero urupfu rw'uwe rutubabaje twese icyo nabivuga ko ni uko urwo rupfu rwoba nk'akabaza kabaza duhawe twese dutanguriye ku barongoye igihugu tukaja no ku bandi bose turi mu bya politiki mu burundi be n'igiki kitubuza uyu munsi gufata ingingo za nkenerwa kugira ngo izi ngorane ziri mu gihugu zihere urumva rero dushitse ngaho abantu bahita bibaza bati biva he bitumwa nande bizoshika he numvise umuvugizi ndavuga ko ari umuvugizi numvise umuhanuzi mukuru umukuru w'igihugu ajejwe ibyo gutumatako amakuru yavuze yuko basabye ko hoba gutoboza n'ingoga ni ukuri byaba byiza bibaye n'ingoga tukamenya abari inyuma bwa mbere batumye urwo rupfu tukamenya n'ababikoze hanyuma tukabona yuko koko bashyizwe imbere y'intahe ariko ndakubwira ntakubesha biragoye kwemera mu gihe cya none kuko abishwe nk'uko muri ino minsi si bake uribuka n'ubwicanyi bwatwaye babikira batatu bo mu kamenge gushika n'ubu atawuramenya ababikoze aba ari bo urumva rero biragoye kwemera uyu munsi ariko icyo jewe novuga ni uko iyo igihugu gifise leta icya mbere iyo leta ishinzwe ni uguhagararira umutekano w'abanyagihugu ni uguhagararira umutekano wa bose aha rero turindiriye yuko leta izotwereka abo bantu ikongera ikabashengeza imbere y'intahe mwihweje ibyiyumviro byiwe bya politike murafise nk'umurwi canke abantu mwikeka ko aribo boba bamuganaguye
nta kwikeka je noshiramwo iyo narigiye mu vy'ukwikeka sinari kuvuga ntindindiriye ko leta izoheza ikagira amatohoza n'ingoga ngo tumenye abamwisha abaribo ngo tumenye n'ababatumye abaribo abamwishe ngira ngo mbere babishyizemo ishaka byokoroha kuko numvise nkurya mumenyeshamakuru nawe nyine yaciye araswa muri icyo gihe mugabo akagira imana akarusimba numvise avuga bimwe mu byo yabonye byoshobora gufasha abariko baratohoza kuronka inzira bofata kugira ngo bashyike aho tumenye ukuri n'ingoga kuri urwo rupfu rw'umushingantahe zedi feruzi tuzi ko yari umushingantahe arongoye umugambwe ipede tukaba tuzi ko ari umugambwe wari mu bari bavuze yuko bahagarariye amasezerano y'arusha muri wa muhari ya muvuma bita muvuma arusha mwavuze ubwicanyi bwakorewe ababikira b'abatariyano bwakozwe n'umurwi gushika ubu canke abantu bataramenyekana muribaza ko nk'uyu murwi nyene wakoze iryo bara ushobora kuba ari uwo murwi ufise ubuhinga bwo kwinyegeza uwakoze ubwo bwicanyi
iyo ubwicanyi bugenda bufatikanije ukabona bugenda buza bukomera uribaza uti ubwo ababikora si bamwe ariko nakubwiye kandi sinoza kurambira ngaha jewe aho mpagaze cyane cyane ni cya kibazo natura leta n'abayirongoye hamwe n'izindi nzego zayo na cyane cyane inzego z'igipolisi inzego z'ubutungane kugira n'ingoga batubwire n'ahandi batabivuze bazoba bariko barabwira uwo ari we wese bati niwiyumvire inyinshi yari iyo ivyo navyo si vyiza na gatoya muri iki gihe ariko harategwa akamo hariho sosiyete uh, sivile yateye akamo gasaba ko imyirekano ibamwo ubwicanyi n'imigomotsi yohagarara buno nyene ako kamo mwebwe mu kavuga kwiki
jewe kuva ngira politike sinigeze nshigikira ibintu vy'ubwicanyi ibintu vyo gushiramwo inguvu eh nico gituma muri kino gihe abiyereka abagira imyerekano bo bareka bakagira imyerekana atangorane mugabo urazi iyo ugiye gushyiramo inguvu urashobora gusanga n'ugiye kugiramo inguvu umutwaye muri iyo nzira kandi ibyo biraheza bikumvikana aha rero naravuze kuva kera kandi n'ubu ndabisubiremwo inyishu y'icyo kibazo ni inyishu ya politiki ikibazo gitora umuti iyo icyagitumye wakibonye neza hanyuma tukawutora icyatumye iyi myerekano nayo si ikindi ni ukuja kubiri n'amasezerano y'arusha no guca ku bindi bw'ibashingiro mbere hakaba n'ibindi twabonye mu byerekeye uku gushyira imbere umukuru w'igihugu petero nkuru nziza ngo azoserukire umugambwe cnddd mu matora y'umukuru w'igihugu kandi twese bose babona yuko biteye kubiri n'amasezerano yarusha two kwitonda rero tugakunda igihugu gusumbya tukabyerekana hanyuma ngiyo ko kwiyandikisha kukavamo bakagira bati ko mbona ibiriko birazana ingorane mu gihugu aho gutuma igihugu gitera imbere reka tubivanemwo jewe ndibaza yuko yoba ari inzira yuguruye kugira ngo ibyo bibazo byose byatewe n'icyo kibazo bice bigenda bironga umuti mwavuze ko mushigikiye imyiyerekano ibaye mu mutekano ariko naho muvuga gutyo murazi ko iyo myiyerekano mu burundi itagenze neza cyane rwose abapolisi bararashe abantu bagira imyiyerekano eka n'abagira imyiyerekano barateye amabuye eka abantu barishwe cyane rwose ikintu ku giti cyane cy'umuntu yigeze kurongora igihugu y'impanuro mwotanga muri iki gihe n'izihe cyane cyane ku mpande zose
iyo umupolisi arungitswe gucungera amahoro n'umutekano ntabarungitswe kurasa umuntu ariko yerekana aba yarigishijwe uburyo ubuhinga ashobora kubikora atarenze guca kubiri n'ukubaha n'ukubahiriza agateka ka muntu ni ukuvuga rero yuko muri kino gihe abapolisi koko bagira gutyo bakwiye guhindura ingendo hakiri kare nayo ahandi babikoze gutyo abantu bazokwibaza bati abo bapolisi bizi biki bakorera nde ninde yabatumye kugenda kurasa abanyagihugu atacu bari kubarona abanyagihugu nabo uravuze uti hari abatera amabuye nje ndibaza yuko ibyo byose biva ku kugene umwe wese abona uw'imbere yiwe ameze umupolisi igeje neza akareka abanyagihugu twarabonye yuko hari naho bashika bagashyira amaboko mu kirere bati twebwe murabona ntacyo twonona twarabonye yuko hari naho bashika bakicara bati murabona ko aribyo twonona mugo kandi twarumvise ko hashobora kuba hari n'abikikamukiza bakajya muri bo bagakora ibitakorwa ariko gusa ijambo nyamukuru umuntu yohanura yogira ati uburenganzira bw'umwe wese tubwubahirize abiyerekana berekana akabaro kabo kubera ibibazo babona bakabareka bakiyerekana bagakingira umutekano wabo genda ibibazo bigize gutyo akawukingira atandukanye agiye bakubagura yuko ibyo byose biriko biravugwa atana kimwe coba ubu rero aho tugeze nongere ndabisubire ndabihereze ko ni ukuri n'ikibazo ca politike abanyapolitiki bakironderera inyishu ntibaze barondera ibitari byo inyishu ni ukuvuga turubaha tukubahiriza amasezerano yarusha turubaha tukubahiriza ubwirizwa nshingiro canke twicishiriza mu nzira twishakiye kubera inyungu zacu umwe wese ugatwe kiwe aho niho hari ikibazo nyamukuru abantu twobandanya aho niho hari ikibazo nyamukuru ariko uh, president bantunganya murazi ko ico kibazo uh, urundi ruhande rutacemera ayo mateko batayasoma co kimwe namwe none muri iki gihe hoko gwiki kugira murabona ko impande zose zananye ikintu cokorwa abashinga ntabijunja bari hehe ikintu cokorwa kugira ngo ntagire abantu basubira gutakaza ubuzima bwabo muri izo mpari ziri mu banyapolitike cyane cyane
iyo ubona ibintu bigeze gutyo ni uko kuri ubu haba hari ibibazo batarashika ko batavuga nayo ahandi iyo ikibazo kimaze kujya habona nko mu kirundi turabivuga yuko ibuye riserutse ritamena isuka iyo ikibazo kimaze kuboneka aba ari intango y'uko n'umuti wacu uboneka ndibaza yuko umuti ari ukukwicarana kw'abanyapolitiki urabona iyo uko kwiyandikisha kwa petero nkurunzi umukuru w'igihugu kugira ngo yitoze uwa gatatu twobishyira mu nzira nyamukuru y'amatora none ko tuzi imigambi yandikishije mu makomine kugira ngo izo kwitoze ko tuzi imigambi yandikishije mu ntara kugira ngo izo kwitoze ku kibanza cy'abadepite ko tuzi abiyandikishije kugira ngo bazokwitoze ku bibanza ku kibanza cy'umukuru w'igihugu none uwo bafata bo bose akabashyira hamwe hanyuma akongera akaca ashyira ngaho o abaserukira amashengero agaca ashyira ngaho o abaserukira amashyirahamwe adaharanira igishoro bya politiki bati tuvugane ukuri kuri icyo kibazo kuko ikibazo jewe ubu untategera ni igituma abantu bagira bati iyi kandidatire itabonetse ntakajamwo mugabo tutarasigurirwa na gatonyi igituma atakojamwo ku neza y'igihugu tuze turashyira imbere ineza y'igihugu iyo rero nicyo botubwira bati ku neza y'igihugu yitwa turondere kandidatire ni iki hanyuma abantu bakaraba ku neza y'igihugu kandi iyo kandidatire ivuyemwo icopfa ica ico ni ikihe copfa iyo kandidatire itarimwo ku neza y'igihugu kandi tuzi ko ari kandidatire iteye kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu iteye kubiri n'amasezerano yarusha kandi tubona ingorane ahubwo iri kirazana mu gihugu erega hano nama mvuga nti ubu turi mu bigeragezo bikomeye mbega iki gihugu cyacu cy'u Burundi turagikunda canke turashaka kugikorera koko canke dushaka ko aricyo dukamisha ku neza yacu ariko murazi ko ariko perezida ntibantunganye murazi ko uh, sentare uh, y'igihugu ijejwe ibwirizwa shingiro yamaze guca urubanza kuri ico kibazo ikaba nkaba nibaza ko yoba irimwo abashinga ntahe banonose amateko
ariko ndakubwire ni ukuri jewe iyo mbona yuko ijya sentare yaciye urwo rubanza yubahirije amabwirizwa y'igihugu ari ari amasezerano yarusha ari ibwirizwa nshingiro ari n'andi mabwirizwa yubahirije ingene imanza zicibwa mu gihugu nk'uko bitegekanijwe muco bita code de procedure y'igihugu cacu ugasanga nta kundi yagize kandi yabigize irabye ico umutima w'umuntu kimubwiye ku neza y'igihugu nari kuvyemera ariko rero amakuru twese dufise kandi azwi mbere hageze naho icegera c'umukuru w'iyo sentare ata igihugu akomoka ni uko iyo ngingo itafatswe n'abo bagize iyo sentare abagize iyo sentare yafatiwe ahandi abo bagize iyo sentare barabazanira bashyira ku mukono none ushaka twebwe tuvuga tuti twohereza amabwiriza y'igihugu tuze kwemera ingingo yaciye mu nzira nk'iyo ahubwo iyo ngingo yaratesheje urubwa ubutungane bwacu kuko uca wibaza ikibazo none abo bantu mu kanya gato mu kanya katujanye
abo bantu bagize ubwoba ariko hariho ariko hariho n'abahinga banonosoye cyane cyane ivyerekeye amategeko y'ibwirizwa shingiro mu Burundi nyene bamaze gutangaza ko badafise badasoma co kimwe na mwebwe iryo bwirizwa shingiro
abo ni bande rwankara
ivyo nivyo ni ivyiwe turazi nyene vyagenze nawe nyene mugabo kandi je ndazi ko banabajije n'abantu bari bafise uruhara igihe iryo bwirizwa shingiro ryandikwa baratubwira neza yuko baryandika bashaka kuvuga yuko irya manda ya mbere ari manda nk'izindi kuko ikibazo si ukuza kuvuga ngo manda no gutorwa manda n'igihe umara uri kurarangura amabanga watorewe si ukuvuga ingene watowe kandi hariho n'abandi mbere basiguye n'ubu bariko barasigura ariko cyane cyane erega tuze turavugana ukuri cyane cyane wumvise yuko ujya ngingo yafashwe na sentare waheze bwizwa shingiro yafashwe muri ubwo bwenda akubwiye wumva none bakiri ibibazo bihari erega n'ubusuma nk'ubundi ugiye ku bacamanza ukabajya hejuru utifatiye ingingo iyi byase bikunze utayifashe ndakugira uko ndakwica cyangwa ndakugira uko wumva iyo ngingo hari uburemere iba ifise kugira ngo ibe inyinshi ku bibazo ibya ngingo ndakubwiye yuko aho gutohora ibintu kugira ngo tuve mu kaga turimwo ahubwo yabyononye yabishizemwo ubumara bukomeye gusumbya ngira ngo barya abacamanza bari bakwiye gusaba ikigongo barundi bakababwira bati ni ukuri muratubabarira baratugiye ku gakano aho twobyumva ubwo banumye ibyo bintu bizwi neza ubu ubyaravuzwe n'umwe muri bo ubu nanone twogera iki twazavuga yuko yabivuze n'undi ari umusazi yagiye kubesha niba yarabeshe baramubeshuza twumve perezida silvestre ntibantunganya yahoze ararongoye burundi murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye namwe murakoze cyane
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika risamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro ca sport twateguriwe na mugenzi wacu jean claude munyandinda tumutega amatwi mu mupira w'amaguru ejo bundi kuwa gatandatu kuri stade amahoro i remera i kigali habereye umukino mpuzamahanga wahuje ikipe y'igihugu y'u rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri n'itatu n'ikipe y'igihugu ya uganda hari ku ntera ya kabiri y'amajonjora mu guhatanira kuzajya mu gikombe cya afurika muri senegali abasore b'u rwanda bayobowe n'umutoza jonathan maxtry batsindiwe ku kibuga cyabo ibitego biri kuri kimwe igitego cya mbere cya uganda cyabonetse ku munota wa cumi w'igice cya mbere gitsinzwe na farukumiya kuri kufuran igice cya kabiri cy'umukino kigitangira umusore nshuti dominic savio w'ikipe amavubi usanzwe ukina mu ikipe isonga fc yishyuye iki gitego abari aho bagarura icyizere ko u rwanda rushobora kuba nka ya nkoko iri iwabo ishonda umukara icyo cyizere cyaje kuraza amasinde kuko ikipe ya uganda yahise yibonera igitego cyayo cya kabiri cyinjijwe na mutyaba muzamiru umukino wari inzu urangira nta bihindutse uganda itaha yizeye kuzasezerera u rwanda bakurikiranye uyu mukino banenze imikinire y'abasore b'u rwanda muri rusange ndetse banakemanga ubushobozi bw'umutoza mushya w'amavubi jonathan mankstry milutin sredojevich bakunze kwita mico wigeze gutoza ikipe y'igihugu y'u rwanda ukaba ari utoza uganda yavuze ko gutsinda u rwanda yarabyizeye kandi ngo intsinzi azarushaho kwishimangira umukino wo kwishyura uteganyijwe kubera i kampala mu mpera z'iki cyumweru mu cyiciro cy'ikubitiro cy'aya majonjora ikipe y'u rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri n'itatu yari yasezereye ikipe ya somaliya ikipe izarokoka hagati ya uganda n'u rwanda izahita icakirana na misiri tugiye mu mikino ngororamubiri ejo ku cyumweru i kigali habereye isiganwa mpuzamahanga rya marato y'amahoro iri siganwa ryitabiriwe n'abantu bagera ku bihumbi bibiri barimo abanyarwanda n'abari baturutse mu bihugu by'amahanga abasiganwa bari mu byiciro bitatu ari byo abasiganwa marato yuzuye aho muri kimwe cya kabiri cya marato tutibagiwe n'abasiganwaga mu rwego rwo kwinezeza mu birometero mirongo ine na bibiri ari byo marato ruhande rw'abagabo uwabaye wa mbere ni umunyakenya omuro ezekiel kemba wakoresheje amasaha abiri iminota cumi n'umunani n'amasegonda cumi n'atanu ku mwanya wa kabiri haje umunyarwanda jean batiste ruvubi wirukanse marato mu masaha abiri iminota cumi n'icyenda n'amasegonda atatu bernard kipretich umunyakenya niwe waje ku mwanya wa gatatu mu cyiciro cy'abagore waje ku isonga muri marato ni peris gerotich imyanya itatu ya mbere yose yihariwe n'abanyakenya umunyarwandakazi waje hafi ni janvier musabimana wabaye wa kane ku ruhande rw'abasiganwe kimwe cya kabiri cya marato mu bagabo abanyakenya nibo baje mu myanya ibiri ya mbere bakurikirwa n'abanyarwanda babiri aribo eric sebahire na felix muhitira mu bagore nyirarukundo salome yaje ku mwanya wa kane muri domi marato aza akurikira abanyakenyakazi batatu bamuje imbere muri iri siganwa rya marato mpuzamahanga y'amahoro ryari ribaye ku nshuro yayo rya cumi na rimwe umuterankunga mukuru waryo ariwe mtn rwanda ashimangira ko ibikorwa byo kurishyigikira bizakomeza no mu myaka iri imbere numa alain ushinzwe gushyigikira ibikorwa binyuranye muri iyi sosiyete yashimangiye ko ubwo abanyarwanda batangiye kwegukana imyanya myiza nta kabuza ngo ikigo uhagarariye kizahwema gushora amafaranga mu mitegurire y'iyi marato yari claude munyandinda i kigali
mukanya turasozera amakuru yacu yo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka twibutse inshamake y'amakuru twabashikirije eugenie
urakoze Freddy ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi riravuga ko rivuye mu biganiro by'amahoro na guverinoma ibiganiro bishyikiwe na ONU ibi ni nyuma y'uko umwe mu bayobozi baryo arashwe agahitanwa n'amasasu yaturutse mu modoka Zed Feruzi wo mu ishyaka Union pour la paix et le développement UPD yashyinguwe ejo ku cyumweru umunsi umwe nyuma y'uko arashwe hamwe n'uwamurindaga biciwe mu murwa mukuru bujumbura ku burundi kandi perezida Pierre Nkurunziza yasabye ko hakorwa iperereza ryihutiwe ku bwicanyi bwakorewe uwo zedi feruzi wari umuyobozi w'ishyaka UPD nk'uko bivugwa n'umuvugizi wa perezida w'iri nyamitwe umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru wa leta zunze ubumwe za amerika minisitiri w'ingabo ash carter yanenze ingabo za iraq avuga ko ibikorwa byazo biteye impungenge ejo ku cyumweru mu kiganiro yahaye televiziyo cnn yibajije ku bushake bw'ingabo za iraq mu kurwanya urugomo rumaze igihe rw'umutwe wa eta islamique ibyo byanenzwe na bagdade na washington yongera kunengwa ku byerekeye uburyo perezida barack obama akoresha mu gutsinda umutwe w'abarwanyi abanyetiyopiya ejo ku cyumweru bitabiriye amatora byitezwe ko azashyira ishyaka riri ku buyobozi eprdf indi manda y'imyaka itanu nta rugomo rwatangajwe muri ayo matora kandi indorerezi za afurika yiyunze zavuze ko yabaye mu bwitonzi cyakora amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yo yavuze ko amatora atakozwe mu bwisanzure kandi ko yabogamye kubera ko ngo abategetsi ba etiyopiya bafite akamenyero ko gucecekesha abivumbuye bakoresheje kubatoteza no kubafunga ishyaka EPR, eprdf uh, ethiopia peoples revolutionary democratic front rihakana ibyo riregwa kandi rivuga ko abanyayetiyopiya bashyigikiye ibyo ryabagejejeho ryagejeje ku gihugu mu kongera ubukungu amajwi ya nyuma azamenyekana ku itariki makumyabiri n'ebyiri y'uko kwezi gutaha kwa gatandatu ariko aya mbere hashobora kuzamenyekana hagati mu minsi ibiri cyangwa se itanu
inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federike mumikije amakuru nayo mwashikirijwe na eugenie mukankusi mwakoze kudutega amatwi mu kanya kandi ni ukuvuga saa moya na saa mbiri z'umugitondo turashikiriza amakuru turongera kandi tubashikiriza amakuru iyi saa kumi hamwe na saa kumi na zibiri zo mu gitondo ntimutangwe kandi ku mugoroba dusanzwe tubategurira amakuru isa moya n'igice mu kurindira turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.